muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ejo kuwa gatanu abagenzi bakoresha taxi moto mu mujyi wa kigali mu rwanda bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport nta guhererekanya amafaranga twaje gutekereza rero dusanga ko no ku bakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira uyu ni Theoneste Njangwe ushinzwe kurengera abaguzi muri RURA, ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ariko rero abatwara taxi moto bo bemeza ko kwishyura ku ikoranabuhanga bizabahombya.
Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari n'aho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere y'uko mubaziziza.
muri repubulika ya demokarasi ya kongo kwigira impamyabumenyi ihanitse lisansi mu gifaransa bigiye kuba imyaka itatu aho kuba itanu naho imikino ya nyuma y'igikombe cy'afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ku cyumweru muri kameruni amakuru arambuye ni mu kanya muri kumwe na thomas kamirindi mbahaye ikaze ubushinwa bugiye gushyiraho intumwa yihariye ku bibazo byo mu karere k'ihembe rya afurika Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Ubushinwa bwatangaje uyu munsi kuwa kane ko iyo ntumwa idasanzwe izorunyikwa mu ntumbero yo kugerageza gutsimbataza amahoro muri ibyo bihugu. Bwatangaje kandi ko bugiye gushimikira ku budandaji aho kubandanya gushimikira mu bikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara nk'uko vyahora bibikora mu bihugu vyo muri Afurika. umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe udandaji wang yi yatangaje iyo nkuru ari mu gihugu ca kenya cafashije cane mu bikorwa vyo kumvikanisha umurwi abaharanira kwikukira kwa tigreya tigray peoples liberation tplf mu mfunyafunyo hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa ethiopia abiy ahmed kuva kera na rindi igihugu c'ubushinwa cahora gifasha ibihugu vyo muri afurika mu bijanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi nticahora citaho ibibazo bijanye n'umubano hamwe n'imigenderanire nyamara wanga ntiyatomoye neza amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoba ijejwe
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri usibye ku maradiyo yanyu mujye no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu naho abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya kuko igiciro cy'ingendo kizajya hasi cyane ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marorura byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye uyu ni bwana Theoneste Njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo RURA nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport batangiriye mu mabisi mu mataxi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza rero dusanga ko no ku bakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo rura kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi byatumye bamwe muri bo ruri bahagarika ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi ikirometero mbere bitangira cyari ku ijana na mirongo itatu n'atatu hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe kigera ku ijana n'arindwi ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga magana atatu forufite ntabwo muba zitangira kubara bivuyemo wagenda kimwe wagenda metero mirongo itanu wagenda metero ijana wagenda iki inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo rura agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi hakabamo amakomisiyo yuriye umuhiriya serivisi n'amatransakisiyo n'amafaranga y'umumotari nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera ibihombo ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari n'aho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere y'uko mubaziziza kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere kuri twe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe ni nko kutwicira akazi muri make hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe yimyoza ntiyashimye iri koranabuhanga rya mubazi yumvikanisha ishavu mu mikorere yewe ibintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje ngewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye warangiza ukaza kuyikoraho bizinesi zawe wowe witekerereje nkibaza ibi ngibi ubundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira mba numva ari ukubabaza umumotari mu buryo bw'imibare ya rura ku rugendo umumotari akoze afataho mirongo cyenda n'ibice bibiri ku ijana abamuha serivisi bagafata umunani n'ibice bitatu ku ijana asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho ikigo rura kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi izajya ibara amafaranga makumyabiri na rimwe ku munota naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero mirongo ine mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga ijana na mirongo inani n'arindwi ku kirometero ni ibiciro ruri itangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi banga ko yabahendesha bwana daniel ngarambu ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara agahumura guhumuriza impande zombi mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri taransiporo ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga dukangurira abamotari bashyira impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakabona batari kugisobanukirwa twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera byo bimeze bite
bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera ntabwo dutuma bazakorera umushoramari ngo bahombe kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari ni ku neza y'umugenzi utega moto ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga ibihumbi mirongo itatu kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane izo mu mujyi wa kigali zirakoresha ikoranabuhanga ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitira iratangirira mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga ibihumbi makumyabiri na batanu mu gihugu hose bari ku bihumbi mirongo ine na bitandatu nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo ibigaragaza eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyeshuri bari basanzwe biga imyaka itanu bakabona impamyabumenyi ihanitse lisansi mu gifaransa ubu noneho bazajya bayigira imyaka itatu gusa abarimu bose bigisha za kaminuza barimo barabihabwamo amahugurwa mu gihugu cyose mwarimu honorable jean bosco sebishimbo yigisha muri kaminuza ya esp ngungu muri masisi ari mu mahugurwa igoma yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana kuva minisitiri w'amashuri yisumbuye witwa muhindo nzangi kuva yafata ubuyobozi akaba yarahinduye ibintu byinshi birimo n'imyigishirize yo muri kaminuza abana bamaraga imyaka itanu muri kaminuza kugira ngo babone impamyabushobozi bita ngo ni lisansi cyangwa se lisansi ni impamyabushobozi y'imyaka itanu ni ukuvuga akaba yabihinduye kugira ngo kongo nayo igendere muri gahunda y'ibindi bihugu by'isi dufashe nk'iyo muri amerika tugafata za canada n'ahandi hose mu rwanda za kenya niko biba ni ukwiga imyaka itatu iyo niyo bita ngo ni sisiteme rmd imyaka itatu umwana akaba abonye lisansi ariko akongeraho imyaka ibiri iyo bita kugira ngo abone icyo bita metirize ni ukuvuga sisiteme yacu ikaba igiye mu cyo bita ngo ni sisiteme rmd kubera ko imihindukire yo kwigisha ije kuko ahanini umwana azahatirwa cyane ibikorwa byo twita ngo ni za taravo puratike nk'uko babivugaga mu kanya abarimu bose bigisha muri za kaminuza bari mu mahugurwa nayahe mahugurwa murimo muhabwa kugira ngo mwitegure iyo myigishirize mishya ibyo turimo twigishwa ni ukuvuga hari ibyo bita amasaha y'ibyigishwa agomba guhinduka agahindurwamo ibyo bitaga ngo ni ibyo bita ngo ni za keredi mbese urumva gufata amasaha yose yigishwaga mu myaka itanu bakayahindura mu myaka itatu ndetse ni no kurushaho gukaza umurego cyangwa se gukaziriza kugira ngo umwana asohoke mu bintu bya puratike cyangwa se puratike porofeshoneri afite ubumenyi buhagije ibyo ni byo barimo baduhugura cyane cyane ko harimo n'abigisha bavuye mu rwanda n'abandi bavuye hirya no hino bamenyereye iyo sisiteme
mwebwe nk'abarimu kimwe n'abanyeshuri iyo myigishirize mishya mwayakiriye mute twe twayakiriye neza kuko urabizi umwana yavaga muri congo yagera hanze ugasanga mbese biteye impagarara kuvuga ni sisiteme itakimenyekana mu isi rero twari tukiri inyuma cyane twari tumaze congo yari imaze gusigara inyuma cyane ubu ngubu akaba ari sisiteme yemewe mu isi yose nzima natwe tugiyemo bijaniranye na gahunda ya minisitiri w'igihugu mwarimu honorable jean bosco sebishimbo ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika usubire mu mahugurwa kandi ugire umunsi mwiza murakoze murakoze tubashimye radiyo ijwi ry'amerika umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri usanze urwego rw'ubuzima rwifashe gute mu burundi mugenzi wacu desire hatungimana arabitunyuriramo uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri by'abandura umugera wa covid cumi n'icyenda aho mu kwezi kwa mbere honyine umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye baba babitumye n'iminsi mikuru yarangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanduye baboneka ahanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu icyo gihe yaciye ahamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'icyo kiza agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko ku batazobishira mu ngiro muri abo rero amajana abiri na mirongo inani na bane twasanze harimwo abandi umugera wa coronavirus bashika mirongo itatu kandi hari haheze amezi arenga abiri ata muntu yanduye hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bo kurwanya sida buramenyesheje ko abenegihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus bisabwa ko bokwipimisha ku mavuriro y'uburere ivuriro rya bwiza jabe kamenge na ruziba naho atakimenyetso na kimwe boba bibonako ubushikiranganji busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no gupima ubushuhe aho hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'izi ngingo mu gihugu cose guhera igenekerezo rya ndwi nzero bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo wese yoca ku bintu n'izi ngingo yotangishwa ihadabu naho biri uko muri icyo gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwa bonyene ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha mirongo irindwi n'abiri gushika ku minsi indwi umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimwo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya bujumbura iyo ngingo yamaze amezi hafi atandatu ingingo abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose nk'uko bivugwa n'umuremesha kiyago wo mu ntara ya muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kurwanya covid cumi n'icyenda nuko kumbure hari igihe babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona yuko umengo hariho bamwe bamwe bibone kumenga n'icyo kiza nta kihari iyo wahimirije cyane ukabona yuko umengo harimo kubagora ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke kuko burya inyigisho ni kimwe kuzishyira mu ngiro nacyo ni ikindi twebwe aho tugeza turigisha ariko kuzishyira mu ngiro uca umengo bikeneye yuko haba sivi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishyize mu ngiro ibyo nabyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze uca umenga inyungu ntizigaruka kuri we ahubwo twebwe tujye twigishana cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ndwara nk'icitwazo ku bashaka gushika ku nyungu zabo uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe kandi noneho twanumvise yuko iyi ndwara burya ni bizinesi nani iri ni bizinesi kweri iyi ndwara uri kurabiraba ni indwara iyi ndwara y'abarimo barikorera ibyashara byabo mu burundi iyi ndwara iyo yabaye iyo tuba twarabonye si yo kabisa no muri tanzania nabo ntibayemera nabo bavuga yuko iyi ndwara ari bizinesi yo mu bazungu barimo barihigira ubugari nabo nyine igikwiye no gusenga ntabwo byo kuvuga yuko woyikingira ijana ku ijana ntibikunda uba wiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzi uwayazanye ntuzi uko byagenze wagira muhira ukayambira abana wagira muhira ukagira iki ntibikunda mbega nk'ubu iyo batwugana kujya babigize mu rwanda yewe abatware bacu ntibirambire ntibahangame kugoma kweri ndabakomeye amashyi ahubwo ujya kuvuga ko batwuguranira mu nzu batureka ibikorwa dukora kuko nta sida hamba urupfu rubaye ibiza biraza bikadusiga ibindi bikaza twogira ingorane gusumba twaba turi mu nzu kubera ingingo leta yafashe mu kurwanya umugera w'indwara ya coronavirus hari imiryango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye imana twavuga ahanini iyo ari beshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukorwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya muyinga abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane twebwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira ngo uronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzanira n'ingorane zotuma twahukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura twebwe rero nk'abakangurira amahoro ni ukuri biranatugora rwose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba kandi mu byo twiyemeje ari ukubahimiriza kujya leta ibisaba kugira ngo bisununure mu muryango icyari kibereye ni uko kumbure bofata ingingo we kimwe nambe ibyo bidandaza bishobora kuza bakaraba ingene bishikira abo bakenyezi batarinze gutama batarinze gushyira ko ubwo buryo bundi ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwabo mu Burundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kurwanya iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandura umugera bari bagabanutse icyo gihe mu nyuma yaho abarwayi b'umugera wa korona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu aho twovuga nko mu ntara za kirundo ngozi na gitega aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika kuri ijana na mirongo ine nka komine ya kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika amajana abiri na mirongo irindwi na babiri kirundo nayo majana abiri na mirongo ibiri ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi mirongo ine n'indwi buri mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu hatowe abagwayi majana umunani mirongo icyenda na batandatu mu burere mirongo ibiri na kamwe mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe ni banki y'isi yose rwo mu bwoko bwa sinopharm vyabaye igitangaza kuko uburundi hamwe na eritrea nivyo bihugu bibiri ku isi vyari vyararahiye birarengwa ko bitazokwakira incanco n'aha nyene leta yabandanije ivuga ko ibizoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo tadendi kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe ni ikete banki mondiale yashikirije umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no kuvura kovide muri iryo kete bafite icyiyumviro y'uko bashobora kuduha incanco bakazana incanco cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri afurika santarare cac twebwe icyo dukora ni ugutegura aho dushobora kuzishyira mugabo vyumvikana yuko twebwe tutagiye gutangura gucandaga abenegihugu ntabwo tuzosaba kuja kuyicandagisha mugabo bishitse umuntu akaba bikeneye izo nshaco gihe bazoba bazizanye si uno munsi ntazirashika urukeneye ishobora kugwiteza rero vyumvikane yuko ivyo bindi ntibiraba kwari kugira ngo twishure kuri iri kete kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuze ko izo nizo ngingo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe murondera aho mutegerezwa kuzishira ibisigaye bikazokurikira umwaka ugiye kurangira uburundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera bwo mu bwoko bwa johnson and johnson naho gushika ubu ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu budashira ahabona abamaze kwicandagisha n'aho ahanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa covid cumi n'icyenda haribonekeje indwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye aho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyo ndwara yabarazananye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo urucanco rwaratanzwe ku bana bo munsi y'imyaka itanu mu kwezi kwa gatatu mu bijyanye no kurwanya umugera wa sida leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kurwanya uwo mugera umushikiranganji serivise y'imana ajejwe amagara y'abantu ari muri komine ya bugenyuzi y'intara ya karusi itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri guheza uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida yabivuze afatiye ko ibice birenga mirongo icyenda n'icenda by'abagendana uwo mugera buronswe imiti kandi ko mirongo icyenda na babiri ku ijana muri abo batakigira umugera mu maraso ariko kandi uwo mushikiranganji yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa sida inss rivuga ko nyabuna n'indwara z'ibyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye kandi ko leta ikwiye kubifata nkama jeanne gapiya arongoye inss yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kurwanyikiza sida kubera iki kubera kuva dutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa covid cumi n'icyenda oms iravuga yuko ibihugu byose muri rusange byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera mirongo itatu na bitandatu ku ijana ibyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo turwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga ataco tugishobora gukiza turi mu murunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza rwo gupima muri iyo minsi indwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagendana umugera wa sida bafise ingorane ya kanseri ya col de l'uterus birateye ubwoba ko twabigize bujumbura tubigira mu kirundo tubigira igitega aho rero mu kirundo n'igitega bobo ibiharuro biragera no muri mirongo itatu na bine ku ijana ni byinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakorwa wo ku rwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorera ko kuko bagiye gutanga uwundi wundi wahetse icyo batocibagira kuko abagendana umugera wa sida n'ibyo abatari bake muri iyi minsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe n'ibindi izindi ndwara zifata cyane cyane abakenyezi bagendana umugera wa sida jeanne gapiya abandanya avuga ko umugera wa covid cumi n'icyenda waje usongera isibe mu bijyanye no gupima umugera wa sida oms iravuga yuko ibihugu byose muri rusange byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera mirongo itatu na bitandatu ku ijana ibyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo turwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga ataco tugishobora gukiza mu bijanye n'indwara zidakira kandi zitandukiranaho abarwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganji ku bw'ivyo nyandwi agripine narongoye ishirahamwe ry'abarwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira ico asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru hariho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kurwanya ikiza ruhunyanganda sida mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanyije ku rugero rushimishije ariko rero twebwe abarwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasabe ku izina ry'abarwayi ubushikiranganji buba ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu bukongera bukagwanya indwara zidakira izandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganji ntibwagira iryo zina twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzoba mukoze ayo niyo masabo nagomba kubatura umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yishyuye agira ati mugabo ntuvuge ngo ubushikiranganji buhinduye izina ngo niho uca ubibona no kuraba mu by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo ni ukuvuga yuko politiki yo kurwanya kanseri niyo wasabye ko ikwiye kujyaho kandi gushyika ubu ndazi yuko kanseri ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza reka tongere akariro twongere akariro kuko ni indwara igoye ni indwara igoye kuyikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida ndabizi iyo rero reka tu tuyize ko nawe nyine tumenye ingene byogenda mu rwego semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho umuvugizi w'urwo rwego sylvain habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashyizwe mu guhangana n'umugera wa korona ariko akabona ko nyabuna hari hakwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ku rugero runini birukira iki kiza cya korona kuko uravye ukuntu candukira kirateye ubwoba ugaca umenga cibagije kwitaho izindi ngwara aho twovuga nk'izi ngwara twita mu gifaransa ni maladi chronique aho zitikije inganda mu gihugu cacu aho twovuga nka kanseri twovuga nka diyabeti twovuga n'ama hypertension arterielle uriko uraraba ibiharo bitangwa n'ubushanji bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ngwara zitana abantu benshi cane rero uriko uraraba umenga izo ngwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ko ikiza cya covid cumi n'icyenda gisa n'icyatwaye inguvu nyinshi ariko ko igihugu kigiye guhagurukira n'izindi ndwara zibangamiye amagara y'abantu imikino ya nyuma yo gukinira igikombe cya afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ku cyumweru muri kameruni ariko rero ibihugu bifite ingorane zo kuzana abakinnyi babyo bari hanze ya afurika virusi ya korona nayo kandi iteye impungenge cyane fideli niyo ngabo aratubwira ibindi abakinnyi b'ibihugu byose bizohiganwa bizeye ko baza kwirinda kwandura covid 19 ishobora kuba intambamyi mu gikombe cy'ibihugu byo muri afurika cy'uyu mwaka imyiteguro y'ibihugu bitari bike byaranzwe n'abakinnyi batowemo umugera wa covid 19 inyuma y'uko bipimishije ibyo byaratumye bategerezwa kwikumira igitigiri cy'abakinnyi bemerewe mu migwi nserukiragihugu cyarongerejwe kuva kuri mirongo ibiri na batatu bashika kuri mirongo ibiri n'umunani kugira birekurire guhangana n'ingaruka covid 19 ishobora kugira kuri abo bakinnyi abakinnyi bari mu migwi nserukiragihugu bariko bahura kandi n'ibibazo vy'amahoteli n'ibibanza abakinnyi bimenyerezamwo muri Cameroon bidakwije ibisabwa imyiteguro yo kwakira ico gikombe yacerewe yatumye umugwi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ukoresha inama yihutirwa mu kwezi guheze yiyumviye ivyerekeye guhagarika igikombe cy'ibihugu vyo muri afurika c'uyu mwaka yamara umuyobozi mukuru wa caf patrice mosepe yafashe ingingo ko ico gikombe kiba nk'uko bitegekanijwe yizeye ko ico gikombe kizoba ata bibazo bikomeye bibaye muri ivyo vyose ikidatomoye no kumenya igihugu kizotahira intsinzi inyuma y'uko urukino rwa nyuma rw'ico gikombe rukinywe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri ni mu gihe ibihugu bitari bike bishobora gutsindira ico gikombe igihugu ca algeria nico casindiye igikombe c'ibihugu vyo muri afurika giheruka kuba hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu gihugu ca misiri kikaba kije mu gikombe c'uyu mwaka kimaze igihe kirekire kidatsinzwe mu nkino cakinye mu nyuma yaho ibihugu vya misiri maroc na tunisia nivyo bindi bihugu bifise amahirwe yo gutsinda igikombe c'uyu mwaka ghana cote d'ivoire na nigeria vyigeze gutsinda ico gikombe muri kahise biratanga icizere yamara mu minsi yavuba ico cizere gisa n'ikitigaragaje abitegereza ibintu bavuga ko senegal ariyo isa n'iyifise amahirwe kurusha ivyo bihugu yarangije mu kibanza ca kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yarongereje inguvu zayo kuva ico gihe mu kumvisha abakinnyi batari bake bavukiye mu bufaransa yamara bafise amamuko muri ico gihugu kuza kugikinira radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika kandi mugire umugoroba mwiza murakarama
ijwi rya amerika ijwi rya amerika